Iyi ni radiyo y'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mungu itariki mirongo ine n'umunani ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije mu burundi umukuru w'umugambwe cnl agatorwasa ariyamiriza amabi akorerwa abanywanyi umugambwe wiwe mu bice bitandukanye by'igihugu jemara numva ngo hariho ibyo bita ngo komite ngo z'umutekano ngo zigizwe na bose none ibi byabaye zirihe ibi byabaye barica jewe ndiko ndatohoza abo bantu bajejwe ibyo nibo ba mbere nobanza gufata uyu ni agaton rwasa umukuru umugambwe cnl akaba n'ikigera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka mu burundi inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye ingingo zafashwe n'abatetsi yo mu karere ka rubavu mu rwanda yo kwiyamiriza kwamirira kure ikiza ca ebola hamwe n'inkuru yerekeye umugambi wo kurwanya ingwara mwijima mu rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere izi nkuru tuzitanguriye ku mu burundi aho abanywanyi barenga mirongo ibiri mugambwe senel bahagaritswe bagapfungwa abandi nabo bagakubitwa kuva ku munsi wa kane w'indwi mu ntara zitandukanye z'uburundi ingoro zirenga zine nazo zarasenyuwe canke zirahumanywa harimwo iyo rwasa yuguruye kuri uyu wa gatandatu muri zone minago aho ni mu ntara ya rumonge umukuru w'umugambwe cnl yagiriza abagize komite z'umutekano kuba inyuma ivyo bikorwa yita ivy'ukutihanganiranira avuga ko umugambwe cnl watanze raporo werekana ababikoze agasaba abajejwe intwaro n'ubutungane kugira amatohoza ataho yegamiye ni inkuru ya eloge wirikaneza umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya mu buraruko bw'uburundi muri zone mukerwa ya komine busoni mu ntara ya kirundo abanywanyi bane ba senere barahagaritswe barakubitwa rwose mu ijoro ryo kuwa kane imbere yo kurekurwa ribiruruma mu gaturuturuko kuwa gatanu bagirijwe n'abajejwe intwaro gukora inama zitemewe kuri uwo munsi nyene wa kane mu ntara ya ngozi muri zone gatsinda muri komine mumba abanywanyi indwi b'uwo mugambwe barahagaritswe n'umukuru w'iyo zone nabo nyene bagirijwe icaha kimwe na bagenzi babo bo muri busoni muri komine gihanga mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi naho hafashwe hongera hakubagurwa imisoro itatu bivugwa ko yari yavuye ibujumbura iroye kuramukanya leopold ndayisaba musitanteri wa komine gihanga bafungiwemwo yemeje ko bafashwe n'abagize komite z'umutekano kandi ko bikekwa kuba bari mu migwi y'abasuma b'abagizi ba nabi nabo nyene bahagaritswe kuwa kane mw'ijoro ry'uwo munsi mu makomine ya mpanda na rugazi muri bubanza nyene ingoro zibiri za senere zaratewe ivyandiko vyose biriko birafutwa mu gihe iyindi yegereye umugwa mukuru wa mpanda yugajwe amagufuri n'abantu bataramenyekana mu mpanuka bushira uburengero muri komine n'intara ya rumonge ingoro ya senere yasizwe amazira ntoki ivyandiko vyose n'ibimenyetso birasibanganywa mw'ijoro ryo kuwa kane rishira uwa gatanu muri zone kizuka muri zone kigwena iryo joro nyene umunywanyi wa senere yafatiwe ku ngoro yaho arayizamu yagirizwa gukora inama yo mu kinyegero bukeye bwaho mw'ijoro ryo kuwa gatanu naho muri zone minago y'iyo komine nyene ingoro yari kugururwa kuwa gatandatu yarabomowe ibiri muri iyo biribwa nticabujije agatongo rwasa tuwara senere gukora ico yari yagambiriye yanahavugiye abo yibaza bakora ayo mabi mbega hariya nkete zoba ziriko zirakorwa vyoba ari vyiza jewe mara numva ngo hariho ivyo bita ngo komite ngo z'umutekano ngo zigizwe na bose none ibi byabaye zirihe ibi byabaye bariye jewe ndiko ndatohoza abo bantu bajejwe ivyo bavuga ngo bajejwe ivyo babesha abantu ngo bari mu mitekano nibo ba mbere nobanza gufata nibo bosigura ukuntu abantu boza uko amatwi asumira bakava mu yindi ntara bakaja mu gikomine imwe zibiri gushika naho bashika ngaha bajabutse amakomine atatu yose n'iya kane bamwe bagwemo mu yindi ntara none ayo makomite arihe akora iki none za nama bavuga ngo zijoro kuko ziba zakoze mwihangane nta mvura idahita kandi nta joro ridaca rwasahamagarira abanywanyi biwe kwirinda kwihora babandi biga baraja kubadodobereza ngo mukora amanama y'ijoro nibo bakora ibi ngo ntimuronkaho mukorera ngo bikunde bamarire mu bujo ntibabwagure nimumbwire umugambwe wemewe n'itegeko shikiranganji wubahirije ibwirizwa shingiro wubahirije amabwirizwa yose ari mu gihugu woja gukora ibintu vyo mu runyegero gute woja gukora inama w'inyegeza ubundabunda gute ikintu ndabasavye n'ubu mwirinde akazotoro mwirinde namwe kuzotora kuko abagiribiye barondera induru mugabo ntayo dukeneye nta niyo tuzobafasha dushaka kubaka uburundi bwa bose none ko bakomoye ni muri gato abandi mu ijoro bararuhuka kugira ngo buce baje ku mirimo nabo barara barakiyebya ngo baje gutobanga amazirantoke ntihagire umuntu yumvira kwihora kuko wocuwe inyuma y'ugize ibi uwo munyepolitike aza gutobanga amazirantoke ntimbore ndabivuge uko uyo munyapolitike aza kurwana n'impome bakuzana imigambi bayibwira abanyagihugu canke abenegihugu bayitahuye mushigikire batayitahuye naho uburenganzira bwabo ni umunyepolitike by'ukuri oya
umukuru wa senere hari n'ikindi kintu yagarutse ko abamugwanya bamaze iminsi bakwiragiza ku mbuga hwaniro hari utujambo jambo ngo ngo ngo senda ribikoresha ngo amahera ya kagame kagame araza agahagura umuntu ubu mwambaye ayo mahera ya kagame yabahaye ninde amaze kumubona mugabo barabikwiza we mama ngo ni amahera ya buyoya ibintu byinshi biteye isoni muganagira ngo ababwire iyo umuntu adafise ibyo avuga avuga nyiri iby'isaku ubu burundi iyo bariko baravuga mwene uko baba bakikiriza kuko n'ababaka bakavuga ngo ni igikoresho c'abatutsi ninde abandi bikoresho nabyo nyene biramaze muri abatutsi muzobashira abahutu muzobashira abatwa muzobashira hari uwiremye muri mwebwe canke hari uwiremye muri bo iki gihugu nimwo havutse kirimo abahutu n'abatwa n'abatutsi ibisigaye kuja kubesha ngo ngo abasenere ngo bagendane inkoho ngo kazigendanye ngaha n'izari guturika bakazuba nta n'izo ndabasavye kuzorondera kuko inkoho irakugira umuja amatora y'umwaka uza mu byicaro bitandukanye azotangura kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu atanguranye n'ay'umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine arangirane n'ay'abahanuzi bo ku mitumba kuwa mirongo ibiri k'umunani mu kuyitegurira neza rwasahamagarira indongozi za politike guha indero n'inyigisho z'ubuntu hamwe no kwihanganiranira abanywanyi bazo eroge urikaneza nayirobi ijwi rya amerika
urakoze loje mu rwanda naho ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko gukomeza umugambi wo gucungira uduce twose abantu binjiramwo badaciye ku mipaka bakaba bazana ikiza ca ebola mu rwanda utanga icizero abanyagihugu barimwo ku bariko kunganira inzego zisanzwe z'umutekano baracungera rero ijoro n'umutaga inzira nk'izo ni inkuru ya claude ganza mu nyamagana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda mu gihe u rwanda rukomeje gukaza ingamba zo gukumira ko icyorezo cya ebola kimaze hafi umwaka kigaragaye muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyarwinjiramo ubuyobozi bw'akarere ka rubavu gahana urubibi n'umujyi wagomba buratanga icyizere ko ebola itazinjira mu rwanda kuko ibikenewe byose mu gukumira iki cyorezo bihari kandi hakaba hanakorwa igenzura umunsi ku wundi mu buryo buhoraho mu kiganiro cyihariye bwana gilbert habyarimana uyobora aka karere yahaye radiyo ijwi ry'amerika yasabye abatuye aka karere kumva batekanye muri rubavu ni akarere ubu ngubu gatekanye gahagaze neza nta cyorezo kigeze kihagera nta n'ikizahagera kubera ingamba nziza zafashwe kandi tugomba gukomeza gushyiramo imbaraga ibyabaye muri kongo ni muri kongo ariko ikiza kiriho nabo bashyizemo imbaraga kugira ngo hari icyizere cy'uko biri kugenda bijya mu murongo uretse kamera zipima umuriro mu kivunge cy'abantu n'abaganga bakoresha utwuma mu gupima umuriro buri muntu wese winjiye mu rwanda bikorerwa ku mipaka minini izwi ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko bitagarukiye aho kuko ku bufatanye n'abaturage n'ahandi hakekwa ko abantu bahinjirira mu buryo butazwi hacunzwe neza kandi ko hari abagenda bahafatirwa bagashyikirizwa inzego bireba ngo bakurikiranwe abanyuraga ahatemewe ubu ngubu abafashwe bashyikirizwa inzego zibishinzwe kugira ngo amategeko yubahirizwe babibazwe mu rwego rwo kugira ngo tunakumire ariko icyiza gihari ni uko n'abaturage bishyiriyeho uburyo bwo gukurikirana uwo ari we wese washaka kunyura mu nzira za panya akaba ashobora kutuzanira ibyo byago byo kuba icyorezo cyaza abaturage rero bishyiriyeho gahunda yaba ari ku manywa yaba ari nijoro bwo gukurikirana ahantu hose umuntu yanyura mu buryo butemewe atabanje gupimwa abaturage rero hirya no hino mu midugudu bose bakanguriwe kwirinda iki cyorezo ariko noneho hakaba naho n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'inzego z'ibanze zahuguwe uburyo bakwitwara biramutse bigaragaye bwana habyarimana uyobora akarere ka rubavu avuga ko nubwo ingamba zakajijwe ariko byaba byiza abaturage birinze gukorera muri kongo ingendo zitari ngombwa ubutumwa bwungamu bwatanzwe na minisitiri w'ubuzima ubwo yasuraga akarere mu minsi mike ishize icyo twabwira abaturage bajya muri kongo cyangwa se abaturage muri rusange ibitari ngombwa nta mpamvu y'uko bibajyana muri kongo n'ugiyeyo agomba kugenda afite amakenga yo kwirinda kurinda be no kurinda twese abanyarwanda ku buryo izi ngamba zose zafashwe twese tushyira hamwe kugira ngo bibyare umusaruro ubuyobozi bw'aka karere ku bufatanye n'inzego z'ubuzima kandi bwashyizeho abapima ebola bava muri repubulika ya demokarasi ya kongo banyuze inzira y'amazi bakomokera ku cyambu cya rubavu baturutse mu duce twa minova na karehe bimeze neza rwose abaturage barabyumvise niba hari ibyo ujya kureba muri kongo ushobora kubibonera hano mu rwanda n'ubundi nta mpamvu waye ariko niba unagiyeyo hari amakenga hari impungenge ugomba kugira ukamenya uburyo witwara ukamenya ko uragira isuku ukamenya ko urakaraba ugeze ku mupaka ukamenya ko uripimisha ariko wafatwa n'akandi kantu kari ko kose uzi ko wageze muri kongo ni byiza yuko wihutira kugera ku kigo nderabuzima kugira ngo baguhe ubufasha bw'ibanze kubera ko nabyo birateganyijwe uburyo wagira ibyago byo kwandura agomba gufashwa nta muntu n'umwe uragaragaraho virusi ya ebola ku butaka bw'u rwanda kugeza ubu inzego z'ubuzima mu rwanda zivuga ko abantu basaga ibihumbi makumyabiri na bitatu bamaze guhugurwa kuri ebola barimo abakora mu nzego z'ubuvuzi mu nzego z'ibanze n'iz'umutekano zivuga kandi ko hamaze gukingirwa abaganga basaga ibihumbi bitatu izi ni inkingo zihabwa abantu biboneka ko bafite ibyago byo kuba bahura byoroshye n'abanduye indwara kurusha ibindi byiciro by'abaturage imibare iheruka yatanzwe na oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yerekana ko kuva virusi ya ebola yakwaduka muri kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize abantu ibihumbi bibiri magana atandatu na makumyabiri aribo bayiketsweho nyuma y'ibizamini bya laboratwari byemezwa ko abayanduye bidasubirwaho ari ibihumbi bibiri magana atanu na makumyabiri na batandatu imaze guhitana abantu igihumbi magana arindwi na mirongo itandatu na babiri muri aba oms ivuga ko abantu igihumbi magana atandatu na mirongo itandatu n'umunani bizwi neza ko bazize ebola mu gihe abandi mirongo icyenda na bane byaketswe ko ariyo yabahitanye claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze claude ganza tukiri kandi mu rwanda umuryango nyarwanda urwanya indwara y'umwijima usaba abanyarwanda kwipimisha iyo ndwara hakiri kare kuko mu rwanda imiti yabonetse kandi ikaba itangirwa ubuntu kuri munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'umwijima abanyagihugu mu murenge wa nyakabanda mu karere ka nyarugenge bongeye gusobanurirwa n'abahoze barwaye indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa se ububi bwayo hamwe n'ukuntu boha bahangana nayo ni inkuru ya asumita kaboyi umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda kuwa makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa karindwi buri mwaka isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara z'umwijima kuri uyu munsi ishyirahamwe nyarwanda ry'abahoze barwaye iyi ndwara y'umwijima cyane cyane yo mu bwoko bwa se bakanguriye abaturage bo mu murenge wa nyakabanda mu karere ka nyarugenge kwipimisha iyi ndwara hakiri kare bakamenya uko bahagaze bwana rutikanga jean bosco niwe uyobora umuryango nyarwanda urwanya indwara z'umwijima icyo turimo gukora ni ukugira ngo ubushobozi burahari mu rwanda imiti irahari itangiye guhabwa urumva uko nakubwiye ko banayihaye abaturage ku buntu bafite mituweli babasanzemo indwara ni ukuvuga ngo turasaba abanyarwanda n'abandi bose kugira ngo bipimishe bamenye uko bameze ejo batazicwa n'indwara kandi imiti ihari abagize iri shyirahamwe rirwanya indwara z'umwijima bavuga ko amahirwe yabaye menshi yo kuba uwanduriye indwara muri iki gihe yakira ugereranije n'uko mu myaka yatambutse byari bihagaze ku buryo iyo mbaze ibizamini ngewe kandi nitwa ngo nari ndi kuri asiranse ya rama byatwaye hafi ngewe nari nzi ndangiza umwaka bigeze muri miliyoni hafi esheshatu cyangwa zirindwi hariho na mugenzi wacu utuye icyangugu wazaga kuyifata hano we yagurishije inzu ye ya mbere agurisha iya kabiri noneho nyuma yaho iyi miti yindi niyo yamukije nanjye rero iyo ya mbere ntabwo yigeze inkiza iyo natanzeho menshi ntiyankijije gusa yarangabanyirije ariko noneho indi ya kabiri niyo yankijije y'amezi atatu ngewe ntabwo nari mfite asiranse nivuzaga ijana ku ijana ni ukuvuga ngo muri icyo gihe imiti twafataga twayishyuraga amafaranga ibihumbi magana arindwi buri kwezi muri kifaruma noneho umuntu agakoresha n'ibizamini kubera ko twakoreshaga ibizamini buri cyumweru ibyo bizamini nabyo byadufataga hafi ibihumbi magana atatu ku buryo umuntu wivuzaga adafite asiranse yivuzaga kuri miliyoni buri kwezi mu mezi cumi n'abiri iyo miti yagombaga kugutwara miliyoni cumi n'ebyiri kandi gukira bikaba byari ku kigero gike cyane narangije umwaka noneho nkoresheje kontorore nyuma y'amezi atandatu nsanga ntarakize byabaye ngombwa ko ntegereza haza iyi miti bari gutanga ubu ngubu iyo ngiyo yatangiye tuyigura miliyoni n'ibihumbi magana abiri tukayinywa amezi atatu niyo yashoboye kunkiza kugeza ubu abagize iri shyirahamwe bavuga ko ibi bintu byoroshye icyo umuturage asabwa ari ukwipimisha gusa ubundi agahabwa imiti ku buntu kugeza ubu ariko ikibazo gihangayikishije umuryango nyarwanda ni uko benshi batarasobanukirwa n'uburyo iyi ndwara yandura ndetse hakaba hari bamwe bagitanga akato kuko iyo wayirwaraga babaga bazi uko upfuye birangiye ni ukuvuga ngo bamwe bahabwaga akato mbere y'uko tukora ubukangurambaga hari hariho akato agahezwa ngo kugira ngo adashobora kubandura- kubanduza kubera ko uburyo yandura bari- batari babusobanukiwe nabaha nk'urugero rw'umuntu rwose mperuka kubona yararwaye umuryango we wanga kumukarabya ngo kugira ngo- bavuga ngo ashobora kwandura aramutse amukarabije leta y'u rwanda ivuga ko yihaye inshingano zo gusobanurira abaturage ibibi by'iyi ndwara inabasaba kwipimisha hakiri kare n'ubwo benshi batarayisobanukirwa ntabwo bifata tuyizi ndayumva ariko ntabwo ubumenyi bwayo ntabwo nsobanukiwe ngo ni ni indwara imeze ite ntabwo ndayumva ariko ntabwo nyizi njya numva babivuga ko ibaho ariko nanjye nyine mbyumva gutyo na- nta makuru mbifiteho ahagije cyane nta n'ubwo uzi niba uyirwaye cyangwa utayirwaye ntabwo mbizi ntabwo nzi uburyo ya- yaba umuntu ashobora kuyirindamo ariko tuzi ko yica kugeza ubu abaganga bavuga ko iyi ndwara ya hepatite b ndetse na c uburyo zanduramo byenda gusa n'uburyo agakoko gatera sida kandura dr damascene makuza ukuriye ishami ryo kurwanya agakoko gatera sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na hepatite mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc asobanura uburyo iyi ndwara yandura ari B na C uh, kwandura ni kimwe byandura kimwe n'agakoko gatera sida zandurira cyane cyane mu maraso umuntu uyirwaye eh, ashobora kwanduza undi basangiye ikintu eh, kiriho amaraso eh, wenda kikamukomeretsa ushobora kuba uri kwa muganga ugahabwa amaraso yanduye hakiyongeraho no kwandura mu mibonano mpuzabitsina cyane cyane B yandura mu mibonano mpuzabitsina ni kimwe n'agakoko gatera sida uh, mu gihe hepatite c yo kwandura mu mibonano mpuzabitsina ni gake ku ijana ni gatatu ku ijana ikindi umubyeyi ubyara umwana we ashobora kuyimwanduza amubyara cyangga amwonsa izo zombi ashobora kuzimwanduza amubyara cyangwa amwonsa kugeza ubu mu rwanda abantu bagera kuri batatu n'ibice icyenda ku ijana nibo banduye indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa b naho batatu n'ibice bitanu ku ijana nibo bafite indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa c bo bakira iyo bafashe imiti kare abaganga bavuga ko indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa b idakira ariko bagera kuri mirongo icyenda na batanu ku ijana bayanduye ishobora kwikiza mu gihe abo itikijije banywa imiti ubuzima bwabo bwose iyi mibare yatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igaragaza ko abantu bagera kuri miliyoni magana ane aribo banduye izi ndwara za hepatite ku isi hose abari hagati ya miliyoni esheshatu na miliyoni icumi bakayandura buri mwaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ishyirahamwe ajap africaine association pour une jeunesse africaine progressiste ryiyemeje gufasha urwaruka rwo muri afurika kubaka akazoza karwo keza ririko riratunganya inyigisho zagenewe urwaruka mu burundi zifise umugambi wo kurwigisha gutatura amatati bidaciye mu ngimba hamwe no gukoresha imvugo iremesha nk'uko bitangazwa n'umukuru arirongoye Eric Nsengimana Eric Nsengimana atubwira ukuntu icyiyumviro cyo gutunganya izo nyigisho cyatanguye Eh, murakoze cyane Eh, twebwe mu ishyirahamwe ya jape nk'uko ari intumbero yacu y'uko ari uguhin- eh, gi- ari ishyirahamwe gishinzwe guhindura ingendo mu rwaruka ribicishije mu bikorwa nk'uko musanzwe mubibona no mu bihugu bitandukanye ndetse no mu bi- no mu burundi mu gihe cyose himirije amatora usanga umengana ibihe bidasanzwe aho usanga ibintu byinshi biba byarubatswe by'iterambere bisenywa ibindi bigaturigwa abantu bakica abandi bakangazwa Eh, rero muri icyo gihe usanga kube- ba- abantu baba bariko baharanira ubutegetsi umwe ashaka kuba umutegetsi uyu canke uriya hanyuma ugasanga kenshi na kenshi abantu bahahombeye abantu bahaguye n'urwaruka kuko aribo rufite ingufu kubera ariho ubwo ruhaba rero twebwe muntu nze mu ishyirahamwe ya jape nk'ishyirahamwe gishinzwe guhindura ingendo mu rwaruka eh, twigiriye iya mbere kugira ngo turabe ingene dushobora guhagarika burundu eh, ivyo i- iyo iyo nyifato y'urwaruka iyo nyifato y'abanyepolitike bamwe bamwe iyo nyifato y'abantu bama ba- bakoresha mu gihe c'amatora kugira bashikire ubutegetsi eh, duca tuvuga tuti eh, il faut ko ubu- tutegura kare eh, amatora kugira ngo urwaruka ntiruze rubigwemwo ndetse n'abandi baze bakoreshe eh, imvugo mbabariramajwi baze bakoreshe ubuhinga hariho ubuhinga bwinshi bwo gukoresha udatidinze gukoresha ubu- ubuhinga bu- bubabaza nkese utarinze gukoresha abantu kugira ngo bashobore kuwica akazuza kabo none turavuga tuti kumbure tugiye kuraba ni inyigisho nke bafise ni byiza ko tubaha inyigisho ku barideri haba ku mashyirahamwe nayo nyene adaharanira inyungu za politike twagiye tubona yivanga mu bya politike cyane haba mu banyepolitike nyene Eh, turavuga tuti reka rero twege nk'urwaruka eh, dushobora kuba twaratahuye ko ibyo bintu atari byiza dushobore gufata iya mbere kugira ngo dushobore gutegura eh, gutegura akarere cyangwa gutegura imitima myiza y'u- y'abantu y'abanyagihugu, gutegura imitima myiza y'urwaruka kugira ngo amatora azoshikire ahantu heza tuze turonka amato- amatora atekanye none urwaruka rwakira gute izo nganda mutunganya Eh, aba- urwaruka rwinshi rukurikirana izo nyigisho icyo nari nibagiye nuko ruva mu migambwe itandukanye n'imitumbi itandukanye muga rukaba ruva ku myaka cumi n'umunani na mirongo itatu n'itanu Eh, kuri icyo kibazo cy'uko eh, rwaki- rwakira neza cyane rwose inyigisho turuha n'ubwo kenshi na kenshi hari aho dushika ntibi- nti- tugasanga barashoboye kubabara cyane gukomereka bakomerekejwe n'akahise na cyane cyane akahise umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyabaye mu mirongo icyenda na gatatu ibyabaye mu nyuma ugasanga aba- ibyo byose biri mu mitwe bagiye babironka ku inyigisho zitandukanye bakatubaza ati nawe mwe muje guhindura iki ngaha muje ko tubona ibintu bimeze uku n'uku n'uku n'uku na cyane cyane nko muri ntara ya bujumbura muri komine mutimbuzi aho twakoreye cyane twasanze cyane cyane urwaruka rwari rwarononekaye urwaruka rutabona iyo rutera ruja turaruhumuriza ubu ngubu intambwe tugeze ko nabo eh, ni intambwe ishimishije cyane rwose kuko bashobora kwicara hamwe bakavugana bari mu migambo itandukanye abari mu mashyirahamwe atandukanye ubundi bwoko ntibyari byoroshe Egomeye.
baravuga ntibahuza ni ukuvuga ko umu- urwaruka ubu ndetse twasi babyakira neza inyigisho tubaha Mu- tukivuga nyene ku njyane ziri mu rwaruka aho cane cane mu ntara imbo hari amakuru avugwa cane cane y'imishamirano iri hagati y'abanywanyi b'urwaruka bo mu mugambwe CNL n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi ishirahamwe ya JAP hari uruhara rifise mu kugerageza eh, kugabanya ico cuka kibi kiri hagati y'ubwo rwaruka Eh, mu nigihe nyine twatangura inyigisho turi ko turigisha abo mu mugambwe senere baravuga ngo izi mbonerakure kubera ko bose baba bari hamwe ngo izi mbonerakure ngo ziratwara abantu b'iwacu ngo izi mbonerakure ziranyuruza abantu ugasanga bariko baragorobariza nyine bavuga muri rusangi uk- ukamenga i- isi yubamye ku ntuze yubamye kuri bujumbura ariko tumaze kwicara tukaraba ingorane tukagira amadiyaloge kominotere tukazana abantu ba- bakahise bakavuga ingene akahise kari kameze muri bujumbura bakavuga n'uno munsi nyine bimeze urwaruka nyine tukitorera umuti tukagera tukicara tukaraba ubu u- ibi- ibijanye na no kuglobaliza canke gushira gufatira mu bwinshi eh, mu kivunga ubu biriko biragabanuka eh, kuko inyigisho turiko turatanga n'inyigisho zikomeye cane rwose zo kwihanganiranira inyigisho zo gukoresha imvugo mbabarira amatwi inyigisho zo kurandurana n'imizi ka- kahise na kazoza kabibi kari mu mitima y'urwaruka izo nyigisho rero ziriko zirabafasha ndetse turatunganya n'inyigisho zijanye n'inkino eh, tu- tubicishije mu nkino imipira y'amaguru amareresi bo nyine akaba aribo babyitunganiriza ndetse bakagira bakaba aba agitere dorate ubu bakaba barashinze n'amakirebe y'amahoro kugira ngo bashobore gushika no ku bandi twe twebwe tutashoboye gushikako n'ubwo uyu mugambi tukibandanya kuwukorera muri bujumbura Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na idirisa mwiriwe neza Mwiriwe neza.
Eh, duga kwijambo ikibazo ciyumviro Nikiyumviye nge nge numvise kuri izo nama z'urubyiruko rw'u Burundi numvise ari nziza cyane ese ndashaka kumwibariza ngo ko numvise iyo- izo nama batanga ari izo nyigisho ari nziza ko ikizima zirareba urubyiruko gusa kandi numvise iyo na- iyi kandi izafasha n'abakambwe bakuru i- kuri kuri izo nyigisho batanga yaba umurundi uri hanze y'igihugu ya- i- aba inyigisho zi- z'abarundi baba hanze n'inyigisho batanga ziri mu baturage bari i burundi m- mu burundi ziba zitandukanye cyangwa ziba zihuriye ahantu hamwe ibyo nashaka kumwibariza kandi nkongera nkifuriza abarundi kugira ikaze n'amahoro Eric Nsengimana ivyiyumviro vya Idrissa muravyumvise eka yabaje n'ibibazo bibiri duga ku ijambo
nk'uko nawe yifurije amahoro abarundi natwe turabifuriza amahoro kugira ngo ba- bature ba- ba- babeho mu mahoro n'umutekano ababanyi bacu ego hanyuma eh, ku- aravuze ati ko dukorera mu bihugu bitandukanye inyigisho dusanga ziratandukanye kurya ingorane ziri mu bihugu zitandukanye niko aho dukorera haba hasa n'inyigisho dusanga ziba zitandukanye kubera ko ntihaba hasa Eh, n'ibyo u- baba bakeneye muri ico gihugu ntibari bimwe ariko aho bikeneye aho bikenewe eh, ni ukuvuga ko dushobora kugira dushobora- tu- tubishobora kubikoreraho kuko nk'uyu mugambi turiko turakora turiko tuwukorera mu bihugu cumi na bibiri Eh, ni ukuvuga mu bihugu bisanzwe birimwo injyane mu rwaruka ndetse hari n'injyane zikomeye za politiki turiko turigisha izi nyigisho dusanzwe turiko turigisha z'urwaruka zo kuremesha no kurengera akahise Eh, hari n'ikindi kibazo kijanye n'ico kibazo Idrissa abajije ikibazo twobabaza mushiyantare Eric Nsengimana no ni ni ikibazo cerekeye niba mufise umugambi wo gushikira n'urundi rwaruka rw'Uburu- rw'abarundi eka ruri hanze murazi ko muri iki gihe abarundi batari bake bahunze igihugu eh, hari umugambi wo gushikira urwaruka ruri hanze y'igihugu mwoba mufise mwishirahamwe ajapa bo gushika ubu ubu murabona dufite ibikorwa byinshi na cyane cyane muri mu gihugu ah, n'uburyo usanga atari ikirenga Ah, ntabwo turiko turagira turiko tura- turashikira urundi rwaruka ruri hanze ariko ico noruhamagarira nk'uko ishirahamwe risanzwe riri mu bindi bihugu bitandukanye eh, barashobora kugira barashobora ku- kugira ku- ku- kwi- kwiyunga n'ama antene canke abaduserukira muri ivyo bihugu kugira bashobore kuronka inyigisho dusanzwe dutanga bashobore kuronka eh, n'ubumenyi butandukanye tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Okelo miriwe neza mwaramutse frederic murakomeye ngaho mu gihugu cy'ubuganda Eh, mu buganda turakomeye yego muri ko murakurikirana ikiganiro cyacu cyerekeye cyane cyane inyigisho zitangwa n'ishyirahamwe ajap africaine murafite ikibazo murafite icyiyumviro Ah, ni icyiyumviro harimo n'ikibazo yego ese iryo shyirahamwe ajape africaine ryaba rifite ne- ishami mu rwanda Eh, nkibaza by'ukuri kwigisha urubyiruko mu gihe cy'amatora ubona ko urubyiruko rwajya rubyitondamo kubera ko urubyiruko akenshi twarabibonye rurashukwa ugasanga nirwo rugize ibibazo rugahura n'ibibazo bikomeye cyane kubera ko tujya tubona nimba iryo shyirahamwe ajape africaine uko tubibona Ah, njye nu- ah, nibaza sinzi yamenya ibikorwa byayo ariko noneho nimba abona binariho ibyo bikorwa byo kwigisha urubyiruko eh, mu gihe cy'amatora uburyo rwitwara ntabwo mbona ko bafite akazi kabo bagakora nko- nk'uko bikwiriye kubera ko tujya tubona muri biri- muri bihugu bya afurika hariho ibihugu bi- biberamo amatora ariko ugasanga akaduruvayo kandi kabaye ugasanga abaturage bishwe habayemo akavuyo ah, ku buryo isi yose itabi- itabyishimira duga ku ijambo eric nsengimana Ego kero arakoze ku makenga yiwe eh, no ku no, no kubaza ibino bibazo arabaje ati turafise eh, ishami mu Rwanda turafise ishami mu Rwanda no muri Uganda nyene ngahari nagoma ndabibutse ko bariko batumviriza ishyirahamwe ya JAP no munsi rikorera mu bihugu mirongo ine eh, n'indwi vya Afurika hanyuma kandi ariko aravuga ati inyigisho ziratangwa mugabo ntizigira eh, novuga efe eh, kubera ko i- novuga ngo im- ngo ingorane zirongera kwiyongera mu gihe cy'amatora muri afurika Eh, nibaza ko igituma haba ingorane z'uko amashyirahamwe ataba yigishije kandi no kugira ngo bihagarare nuko haba hagize abagira uruhara rudasanzwe kugira ngo urwaruka rwinshi ntiru- ntirugire ntiruje muri izo nkuru cyangwa muri izo ngorane aribo twebwe rero igikuru twebwe twiyang- twiyemeje ni ukwigisha umuntu tukamwereka icyatsi n'ururo ntaza agwe mu ruzi agwita ikiziba
turabashimiye inshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'Amerika turashimiye kandi na engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na mugenzi wacu Jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye rero mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese